mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya saa sita na mirongo ine n'umunani niho numvise amasaso abaye menshi cyane byarangiye saa saba n'iminota igeretse kuko byamaze igihe kirekire ubuyobozi bw'ingabo ndetse na meya batuganije badusaba gukomeza amarondo no kwikomeza uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu murenge wa busasamana ni mu karere ka rubavu turi mu gihugu cy'u rwanda agaruka ku gitero caraye kigabwe muri uwo murenge n'abantu bitwaje ibirwanisho bane mu bakigavye bakiguyemwo umunyagihugu umwe nawe arahakomerekera idoni idoni handi hato tubafitiye n'inkuru y'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda kuva ejo kwa mungu ziriko ziribuka abaharurwa mu majana baguye mu bwicanyi bwabaye mu gisagara ca bujumbura ku matariki ya cumi na rimwe cumi na kabiri kabiri hari mu kwezi kwa cumi na kabiri nyene mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ariko imbere yo kuja ku idonido ry'ayo makuru yose nciye ku masongano banza nkababwira muri make ko umukuru w'igihugu c'ubufaransa emmanuel macron ahava ashikiriza ijambo ku gihugu ku bibazo c'imyiyerekano imaze igihe ikorwa n'abiyise gilet jaune bashaka impinduka mu bufaransa imbere y'iryo jambo ritegekanije ku mugoroba kuno wa mbere macron ategekanya kuganira n'abakuru b'abari mu myiyerekano abashingwamanza mu gihugu hamwe n'abarongoye abikorera utwabo mu biganiro bitumbereye guhagarika iyo midugararo izingamiye igihugu umushikiranganje w'ubufaransa jeje imigenderanire n'ayandi makungu ku ruhande rwiwe ejo kwa mungu yasavye ashimitse perezida wa amerika donald trump kutivanga muri politike y'ubufaransa hari nyuma yaho perezida trump yandikiye ku rubuga rwiwe rwa twitter ku munsi wa gatandatu ko imyiyerekano imaze ikiringo kirenga indwi ibera i paris ari ayisoni umushikiranganje jean yves le drian yavuze ko igihugu ciwe kidakeneye politike ya leta z'ubumwe za amerika kwivanga muri ubufaransa Faransa mwomenya ko ku munsi wa gatandatu Trump yashikirije ko ababajwe n'ivyabaye i Paris yongera avuga ko kukumbure ari gihe ciza co kurangiza amasezerano y'i Paris ku bidukikije kubwiwe amafaranga ariko arakoreshwa mu kuyubahiriza akwiye kugarukanwa mu banyagihugu mu kubagabaniriza amatagisi mwomenya ko abantu bashika ku bihumbi bibiri aribo bafashwe ku munsi wa gatandatu mu bufaransa muri iyo myiyerekano ikorwa n'abiyise gilet jaune ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu amnesty internationale kuri uno wa mbere ryatangaje ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ibwirizwa gutangura gutohoza ku vyaha vyakozwe na boko haram ryagirizwa nigeria kunanirwa kurengutsa abagirwa n'ivyaha imbere y'ubutungane umukuru wa cpi fatuma bensuda yaruguruye amatohoza y'ibanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ku vyaha umunani bishobora kuba ivy'intambara n'ivyakiremwa muntu mu gihe c'intambara bensuda yagiye kubwiriza Boko Haram ibindi n'ibindi bibiri igisirikare ca leta ya Nigeria umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuva utangura intambara umaze kwica abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri n'indwi usiga umuriyoni n'abandi amajana umunani batagira aho bakika umusaya mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu bibiri na cenda Perezida Muhammadu Buhari yahoze ari umutegetsi mu gisirikare mu kwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi na gatanu yemereye abanyagihugu ko azo gukora uko ashoboye kugira ngo ubutungane bukore kandi abagirizwa guhungabanya agateka kazina muntu bazobihanirwe ibisigarira by'abantu barenga amajana atanu byaratowe mu binogo rusangi muri kimwe muri binini byahambwemwo abantu benshi mu gisirikare ca raka ni muri siriya ico gisirikare cahoze ari umurwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba ya leta ya kisilamu hari umurwi w'abariko rero barazura ivyo bisigarira mu gisagara ca raka no mu micungararo yaco kuva ico gisagara cari mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu gifatwa n'inteko zishigikiwe na leta z'ubumwe za amerika mu kwezi kwa cumi na kwa cumi muri bibiri na cumi n'indwi mu gihe c'ubutegetsi bw'igikenye muri raka hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi n'indwi umuhari wa leta ya kisilamu warishe mu kivunga abanyagihugu batavuga rumwe nawo canke batari bashigikiye ivyiyumviro vyawo abahinga muri ako karere bemeza ko ibindi bisigarira birenga igihumbi n'amajana atanu vyoba bimaze gutorwa bose bakaba bazize ubwo bwicanyi imihari iharanira agateka kazina muntu yasabye ko ivyo bisigarira vyobikwa neza kandi bikazokoreshwa nk'ivyemeza ko habaye ivyaha vyo mu ntambara muri siriya radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi mu kurindira ko urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora rutezurira ino radiyo mukunda muba murayumviriza kuri eh, shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze mwe muri ko muratwumva atankomanzi muri mu gihugu cy'u rwanda n'ahandi ku isi hose
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahereye mu gisata c'umutekano mu rwanda aho igisirikare c'ico gihugu kivuga ko caraye cishe abantu bane mu baraye bagavye igitero mu murenge wa busasamana ni mu karere ka rubavu abarwanyi bakekwa ko ari abo mu muhari witwaje ibirwanisho fdlr umunyagihugu umwe niwe yakomerekeye muri ico gitero ibindi na mugenzi wacu mu rwanda claude ganza munyamagana umuturage niwe wari waje ubayoboye yari yambaye ikoti cy'umweru kirekire ko baje inzira yose ndakuyoba natekereje wenda ni abashumba bo mu kibaba bazanye ko bo bahazi hano nuko barasiga uwo wundi ni umwe mu baturage bari ku irondo mu mudugudu wa cyamabuye mu kagari ka rusura mu murenge wa busasamana muri iri joro ryo ku cyumweru rishyiriye uwa mbere mu masaha y'igicuku ubwo abarwanyi bataramenyekana bagabaga igitero ku butaka bw'u rwanda mu karere ka rubavu ni imirwano abahatuye bavuga ko yamaze nk'igihe cy'isaha irenga hacyumvikana amasasu aba batubwiye uko babyumvise ngewe ko nabyumvise saa sita na mirongo ine n'umunani niho numvise amasasu abaye menshi cyane ubu umaze kuyumva uko muri iri joro ngewe barakondorora uburinzi bw'akagari ubwo nahise nderefona gisitifu w'umurenge mumenyesha n'abandi bose ngenda ndabamenyesha ariko ubwo amasasu yari menshi cyane muri ayo masaha byarangiye saa saba n'iminota igeretse kuko byamaze igihe kirekire ubuyobozi bw'ingabo ndetse na meya batuganije badu saba gukomeza amarondo no kwikomeza no kudacika indege no gukaza amarondo turebye ku ndumbi ntabwo umuntu ari kubasha kuyimenya mbese nta makuru twari twafata uburyo bajemo cyangwa se baje babayoboye cyangwa bari kumwe ndo turamenya amakuru nyayo umwe mu baturage barayirondo ahamya ko aba bacengezi yababonye neza aravuga uko bari bameze twaraye uburinzi turi abantu batatu noneho babiri twegeranye uwa kabiri ari iruhande yacu ubwo twari turangije kuganira na patroli y'abasirikare b'ino no mu rwanda bazamutse mu gundi mudugudu nuko ico giciro gituruka imwe bikoreye bifite ingata n'udutwaro n'izindi mbunda ku ndugu abandi bafite amasheni mu muhogo turabahagarika ati muri bande uwari uri yumvisha ibyo bari kudusubiza iti ni ibiturage dukomeze ni hano imbere noneho bageze hariya kuri robine barahagarara nuko baramanza basa basigana bakipanga kuvuga ati ngo ba maboko bace urubande na ba maguru ngo bace iruhande bavuga ati tuje gutabaza kwa mudugudu wo mu rwa kabiri twe tuzamuka turi gutabaza tutari twagera ku nzu yo mu rugo umusasu ugahise gaba menshi garavuga cyane mbese ubu uko baje ari ikirongo nje nta nababazi itaragiye umuturanyi yararirwa akabaho turaraga buri umwe wese yari yikoreye agatwaro n'ikindi gisasu ngaho ku rutugu agafashe uco umuvugizi w'ingabo z'u rwanda liyetena koloneli innocent munyengango avuga ko bakeka ko ari abarwanyi ba fdlr ashingiye ku myambaro babonye n'imirambo y'abapfuye gusa ngo ntibihagije ngo bahite babyemeza bidasubirwaho ibyo byonyine ntabwo ari byo byatuma duhamya ko ari fdr gusa nuko bikekwa ubwo ibindi turamutse tubimenye tukabamenya ko ari bo tukabamenyesha haba hari nk'abahasize ubuzima imirambo y'abo bateye ni imirambo ine harimo n'iyo mbunda yo mu bwoko bwa shinko haba hari nk'ingamba zihariye zafashwe zindi mu rwego rwo gukaza umutekano muri aka gace ubuhinzi ni ibisanzwe ntabwo rero byatuma kuko n'ubundi dusanzwe ubu hari inzu bimeze neza nta ngamba zindi zi- zirenzeho ziri bukorwe ariko biragaragaza nyine ko abo ngabo bagi- bakifuriza u rwanda nabi bagihari barushaho rero gukorana n'abaturage n'izindi nzego z'umutekano ingabo zacu zirahari kandi zihagaze neza ku buryo nta mpungenge dufite abantu tukaba turi maso muri iyi mirwano hanakomerekeyemo umuturage w'umusivile kuri ubu urimo kwitabwaho n'abaganga amakuru aturuka mu bandi bantu batifuje ko tubafata amajwi aravuga ko bishoboka ko hari abandi barwanyi batatu bishwe ariko imirambo yabo igakururwa na bagenzi babo abapfuye bose bakaba bashobora kuba bagera kuri barindwi ku ruhande rw'abagabye igitero ku rwanda gusa hari n'abakeka ko ari inkomere bagiye bakurura kuko babishingira gusa ku kuba babonye amaraso aho bakeka ko abarwanyi banyuze basubira mu ishyamba hagati muri uyu mwaka ubuyobozi bw'ingabo mu turere twa rubavu na nyabihu bwakoranye inama n'abaturage mu mirenge itandukanye babahamagarira kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya kongo icyo gihe ubuyobozi bw'ingabo bwavugaga ko bufite amakuru y'uko hari abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu leta na koloneli innocent munyenga ngo uvugira igisirikare cy'u rwanda avuga ko ibiganiro hagati ya leta y'u rwanda n'iya repubulika ya demokarasi ya kongo bikomeje mu rwego rwo gushakira igisubizo ikibazo cy'umutwe wa fdlr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda ukihishe mu mashyamba ya kongo avuga kandi ko hari ibigenda bigerwaho no mu bundi buryo butari ubwa gisirikare claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika claude ganza munyamagana arakenuye tukiri mu gihugu cy'u rwanda impunzi z'abarundi zahungiyeyo zafashe iminsi itatu kuva ejo kuwa mungu yo kwibuka ubwicanyi bwabaye mu gisagara ca bujumbura ku matariki ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri nyene hari muri bibiri na cumi na gatanu ico gihe igisirikare cavuze ko cishe abantu hafi mirongo icenda mu bagizi ba nabi niko baci- ba- babise bari bateye amakambi atatu ya gisirikare yamara abakomeretse batekeye muri ubwo abarokoke- abarokotse ubwo bwicanyi basigura ko hishwe urwaruko rurenga amajana abiri abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero ibyabo nabyemeza ko abishwe bishwe basanzwe mu mazu no mu makartier babamwo i bujumbura mugenzi wacu mu rwanda pierre claver niyo nkuru atubandanirize ino nkuru atanguye kutwibutsa iby'ayo matariki hari kuwa gatanu ku mugoroba itariki cumi n'imwe na bukeye kuwa gatandatu itariki cumi na zibiri ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mvura nyinshi y'urutavanako mu gisagara ca bujumbura aho humvikana inkoho nyinshi zahitanye n'abantu benshi ni igihe ntibagigwa ku barundi batari bake bamwe mbere bafata iyo minsi nk'iminsi mibi nk'uyu musore yahunze ahejeje kurokoka ubwo bwicanyi bwabaye kuri iyo minsi ni amatariki yambereye mabi abera mabi igihugu cyacu ni umunsi mubi kubera binyibutsa inshuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura abandi barabanyuruza gushika n'ino saha tutabonye ibiziga tutabonye n'aho baba barabahanze ni itariki na jewe nari maze iminsi ibiri ndiko ndahunga bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera dokimentasiyo yari yaje kumfata inyagiriza yuko noba nkorana ngo n'imigwi igwana bahiga kunyica ariko imana irakinga ariko aho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twari dufunganye Eh, mu nzu twarimwo turenga nka cumi Eh, jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yo kuba turi bazima uno munsi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspar Baratuza yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bishe abantu mirongo umunani n'icenda abarenga mirongo ine barafatwa mpiri ibigwanisho bitari bike birafatwa Baratuza yemanze ko abo bari mu bagwanyi bari bataye amakambi ya gisirikare atatu ari mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda yamara abatari bake bagwiriyemwo abarokotse hamwe n'abanyagisagara ca bujumbura bavuze ko hishwe abarenga amajana abiri bagizwe n'ugwaruka abandi batamenyekanye igitigiri baburirwa irengero abandi barafungwa uyu musore ati nahaburiye inshuti nyinshi bamwe bakuwe mu mazu abandi basanzwe mu makaritsiye babamwo abandi nabo ku kazi amakaritsiye yabangamiwe cane ni musaga nyakabiga jabe na cibitoke uwo musore yamirira kure imvo yatanzwe n'igisirikare ati nyabuna bacu bazize ko biyamirije ikirengo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ahari hariho abantu twiganye aho twakuranye abo twahora tugira na siporo benshi bishwe abandi nabo twa- twumva ngo bafashwe ariko kugira ubu tutazi irengero ryabo hariho n'abandi bafunzwe uyu munsi rero kabaye akaryo ko kuja hamwe turaba batapfuye turabe n'abasigaye hama twibuke abo bafunzwe dusaba mbere yuko aho bari borema turacariho abapfuye barapfuye impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda cane cane mu gisagara ca kigali na nyamata zafashe iminsi itatu yo kwibuka abahitanywe n'ubwo bwicanyi ico gihe co kwibuka bagitanguriye ku rugendo hamwe n'inkino harimwo ubw'umupira w'amaguru kuva kuri uyu wa mungu uwutwara komite y'impunzi patrice ntadohoka avuga ko ari igihe co kwibuka urwaruka rw'inzirakarengane rwishwe bunyamaswa ubwicanyi budasanzwe ntibusa n'ubwo bwabaye ku zindi tariki kuko hapfuye urwaruka rwinshi cyane mu makaritsiye menshi hari n'abatashoboye guhambana iteka ni benshi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye bwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakura amazu bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo bya minsi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babiciye rimwe babicira amakaritsiye yose kandi babica barabye ko ari bakiri na bato bakaraba nuko n'amakaritsiye babamwo murazi yuko bagiye baratora amakaritsiye amwamwe komite y'impunzi imenyesha ko bitebe bitebuke abakoze ubwo bwicanyi bazokubitwa intaye mu gahanga byo nibaza ko bisa n'ibyatanguye kuko hariho abajejwe kubikurikirana izo dosiye amadosiye amwe amwe barayajanyira he hasigaye ko imitahe isohoka kandi nibaza ko batokwijajara ahamagara izo mpunzi kuja hamwe zigafatana mu nda no kwitegurira gutahuka ico bikoze ntadohoka avuga ko uko gutahuka atari ukwitaba akamo k'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza adahengeshanya guhamagarira impunzi gutaha kuko izo mpunzi zivuga ko abogenda muri ubwo buryo bohava bamererwa nabi jera ako kamo ntako ndumva ahubwo aguma tu arungika imitahe yo gufata abari mu buhungiro urumva si ugutaha uboshe si ugutaha twe twifuza ko twotahana iteka hari n'aho hazoza ubundi atwumva cyane akabimwumvisha ko gutaha mu gihugu cyabo biba bikenewe kandi atanyagufananya gukira igihugu cyacu n'uburundi abarundi bahunze bakashyira ku ruhande ibibi batandukanye kugira bumve yuko igikorwa nyamukuru cimirije ari uko twotaha igihe c'icunamo no kwibuka abahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kizosozerwa kuri uyu wa kabiri ahategekanijwe inkuka y'imisa yo gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ni radiyo yanyu ikiganiro naco ni wanyu mu ntara mu gihugu c'uburundi havugwa urwaruka rufise ikibazo c'ubushomeri mu gisagara ca bujumbura rumwe mu rwaruka rwavuganye n'ijwi ry'amerika rwasiguye ko amafaranga yo kwinjira mu mwuga kanaka azwi ku izina ry'urwinjizo canke y'imbuga basabwa n'ababambanjirije mu myuga itandukanye ariko babera intambamyi reka mugenzi wacu bujumbura raymond zimana adusigurira ikibazo uko cifashe amafaranga y'imbuga canke inzoga y'irigara ni ntambamyi ikomeye cane na cane cane kugwaruka rutagira amikoro rutagira aho ruyakura Desire Uwimana umwe mu gwaruka ruriko rurondera uko go kwiyungunganya yemeza ko amafaranga asabwa ubushaka gutangura umugambi canke umwuga bita y'imbuga rimwe na rimwe atuma ugwaruka rutifise rudatunganya imigambi yo kwiyungunganya canke ntirushobore kwiga imyuga yotuma gwibeshaho kuko mu gutangura ico gikorwa abasanzwe bagikora hari amafaranga basaba umushasha ivyo navyo bigatuma uwutayafise imigambi y'ibipfira mu ndoto uyu musore atanga akarorero kuba ashatse kunguruza abantu ku ipikipiki ariko ayo mafaranga amutera ibibazo iyo ari umumotari ashaka kunguruza abantu ku mapikipiki ariko arabura amafaranga y'imbuga icyo gihe amafaranga y'imbuga yashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu niho yaja yiyumviriye ko yoja kugurisha itongo se wiwe yari yaramuhaye ariko ntibyakunze mu muryango ntibamwemereye byavuye bizana izindi njyane mu muryango wo gucanamo akaba rero byamuteye ingaruka mbi kuko yahavuye aguma ngaha ataca ariko arakora mbere ahavura ajana no kupagasa mu bindi bihugu aho atawuzi yuko byamworoheye mu bisata bitoza amafaranga ku bituro harimo abunguruza abantu ku makinga ijwi rya amerika ryegereye abari mu ishyirahamwe ry'abo bunguruza abantu ku makinga sotavedebu twiteze imbere baremeza ko bazi itangwa ry'ayo mafaranga benjamin duwimana umwe mu ndongozi z'iryo shyirahamwe avuga ko ayo mafaranga yari akwiye kugabanurwa kandi akaza afasha uwayatanze aho gufasha abayatoza ayo ya maparikingi bakamama kwinjira ntaco afasha hishirahamwe viza ahubwo yohagarara canke bikunze neza bavyorogana neza neza nk'ubu naje ndavyumvise yotangwa mugabo hagatangwa make kandi agaca agaruka agafasha wa wundi yayatanga mugabo ntabe ikibazo co kutinjira mw'ishirahamwe canke mu mwuga akeneye bamwe mu badandaza ivyamwa n'imboga kw'ibarabara ryitiriwe gerere hagati mu gisagara ca bujumbura bo babona ko ayo mafaranga amafaranga afise akamaro kanini kuko afasha uyatanga haba mu kwiga akazi canke mu mibano ya misi yose hari amahera muzogaburana nta kibi kiba kirimwo oya ni sawa kuko mugashira hamwe muba muzinanye n'umutahe ushobora kuwubura ukikora kuri ba bandi ngurana mbega ataho bakuzi wumva bo kuguranira ariko bakuzi barakugurana umuntu aba aje kwinjira mu mbuga kugira bamumenyereze akazi hari ibisabwa kugira kwanza duteze imbere ya mbuga hari igihe haba hari utugwara hari igihe haba gufisha ibyo byose birashobora gufasha muri ayo mahera y'imbuga akagira agakese sosiyale umuhinga yakoze icibwa ku bijanye n'ayo mafaranga y'imbuga abandi bita inzoga y'irigara canke ay'urwinjizo yemeza ko ayo mafaranga atozwa mu bisata bitandukanye ku rugero rutandukanye kandi afasha ugutandukanye akemeza ko ari inzitizi kuko rimwe na rimwe afasha abayatoza gusa tarasisi ndayizeye umwigisha muri kaminuza asaba leta gushyiraho itegeko rigenga ayo mafaranga ku neza y'abashaka kwiyungunganya hari abayagurana bikabananira kwishyura hanyuma ugasanga bigateye ingorane nyinshi ko hari abapfunzwe kubera kubura ayo mafaranga batanze kubera imbuga imbuga rero ntiyoba ingorane ibuza abantu ko bagira imigambi yo kwiteza imbere kandi leta twumva yuko ihamagarira abantu kwigirira imigambi ibateza imbere leta rero yofasha cyane igafasha mu kugira ngo ishyireho urutonde muri ayo mafaranga atangwa ayo mafaranga abe make nta inzitizi kandi atangwe neza kandi agirira akamaro abayatanze n'abayahawe bimwe mu bisata birihisha ayo mafaranga y'imbuga ni nk'abunguruza abantu n'imiduga aho naho ayo mafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana atanu agashika ku bihumbi amajana umunani abunguruza abantu na tukutuku ari hagati y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri bivanye n'ibituro abunguruza abantu ku ipikipiki barihishwa ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu nayo abakoresha amakinga bakariha ibihumbi ijana na mirongo itanu kiretse ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu n'abakora imyuga itandukanye bararihisha ayo mafaranga ababaji umushasha yakwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu mu gihe uwa kera ahinduye aho akorera ari ibihumbi amajana abiri abubaka inzu uwutiza ariha ibihumbi mirongo itanu uwize nawe ibihumbi ijana n'impene batanga mu gihe bamenye uyo mwuga abandi batangisha ayo mafaranga n'abadandaza ivyamwa n'imboga abo nabo barihisha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri ibujumbura remonzimana ijwi rya amerika remonzimana arakenuye mu kanya turava dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere ko duhana agahindukira twabwira yuko kwitegura amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bibandanya yamara abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda ari muri teritwari ya fizi intara n'iy'amajepfo bavuga yuko ivyo bikorwa bitariko biraborohereza ni mu gihe kuva kuwa mungu bahawe itegeko yuko badasohoka amakambi uko bavyishakiye mu ntumbero yo gucungererwa umutekano umutekano wabo bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamubwira ko iyo ngingo ya komisiyo ijeje gutegura amatora bayakiriye nabi reka twumve uko babisigura iyo ngingo ku ruhande rumwe twayakiriye neza ku rundi ruhande naho twayakiriye nabi twayakiriye neza mu gihe yuko abantu baca bareka kuza baragira uruja n'uruza inyuma y'amabarabara hanze y'ikambi kugira kubera iki gihe bigoye kuva byari bigoye kuva bijya biteraho bibereye imboko ntabwo byari byiza ko abarefije bidevereza hanze y'inkambi bari guhuriraho n'ibibazo byinshi duca tuyakira nabi mu gihe twaciye tubona ko umenga igiye gufatira mu migongo abantu bari basanzwe batunzwe n'utwo barondera aho hanze y'ikambi iyo basohotse bajya gukoreranira amafaranga nk'abo bari bakoreye ibiraka mu gihe bari aha mu nkambi baciye babura ingene bari bugende kwishyuza iyo bagiye bakora udukorwa twabo bamaze guhagarika icyo kibari none nk'umuntu yahora agenda kwirangurira utuntu cyangwa akagenda guca ingero azogenda gute bizogenda gute umuntu arashobora kuba yari afise uh, nk'ibihumbi tuvuge nk'ibihumbi nka cumi cyangwa mirongo ibiri akavuga ati nsimbire ibaraka cyangwa nsimbire imboko cyangwa nsimbire buvira ndaba utuntu ndangura ndabe ukuntu ukora ko n'igihumbi cyo kongereza kakarasiyo bampa mugabo muri uno mwanya amaze kuhugara ikibari birumvikana ko badufungiye mu nkambi none tuduce tubaho gute ko batwugariye natwe ariko twari tuvuye ubuzima twari tubayeho bwo guhangayika icyo dusaba ni uko seneri yogira ingufu zose ikaraba ko ntabarefije duhangayitse ngaha mu nkambi ya rusenda by'ukuri ikatwugururira ikaduha ibitamburisho by'inzira bitagenze uko turacahangayikiye ngaha mu nkambi ya rusenda cyane cyane ko nk'irasiyo baduha ntidukwiye ntitumaze ukwezi birashobora gushika ukwiyahura ukagenda mugabo mu gihe utoshika mu ibarabara bakagufata ata kibari cya seneri urumva ko natwe uzofise bazoguho bazotukunyaga nta jambo uzoba ufise icyo twosaba seneri nidufashe itwugurura ibibari tubandanye turondera ubuzima bwacu bwa minsi yose turabe kazoza kacu kuko bandanya nk'impunzi iyo ngingo ntabwo ari ingingo nziza twayakiriye nabi kubera yuko abenshi dusanzwe tubayeho ari uko tugiye kwisumamo hanze y'ikambi mu gihe rero badufatiye ingingo nk'iyo biragora ukuntu twibeshaho kuko ni n'agafashanyo baduha n'intica ntikize ku buzima bwa minsi yose ibyo dufungura byinshi biva hanze y'ikambi kandi hariho abasanzwe babayeho babeshejweho n'ukuntu bagenda guca ingero mu bakongomani mu gihe rero iyo ngingo yafashwe uko abantu benshi bazicwa na kigoyi kubera yuko musanzwe muzi ko bizoba bigoye gusohoka ikambi icyo dusaba senere iserukira leta ya kongo ni icy'uko bobanza bakisubira ko kuri iyo ngingo bafashe bakaraba ukuntu bodutezurira iyo ngingo hamwe twayakiriye neza kuko yoba ari ingingo yo kudukingira ariko muri rusange ahanini twayakiriye nabi kuko ishobora guhungabanya ubuzima bw'impunzi kuko nk'abantu bamwe bamwe ngaha dufatiye ku buryo duhabwa ibifungurwa bidakwiye ata n'ibyambarwa turonka usanga twafashwa n'uko tujya inyuma y'inkambi kujya gukora icyo kibaruwa abandi uronseyo n'akatsi ukajya kurimirayo kugira uronke ako kajumpu kazogufashe mu bana rero igihe bafashe iyo ngingo nk'iyo kandi dufise n'ibidakwiye turabona ko itabereye ije kuduhohotera ahubwo bari bakwiye kwicara bakaraba uburyo bobigenza bakaraba ingene batanga uruhusha bakurikije uburemere bw'ikibazo umuntu yoba afise uko kimeze dufate nk'abantu hariho abantu bayiyungunganya bakaronka nk'ako gatahe bakaja kurangura nk'ibuvira hari aho bizoshika akabona arananiriwe ndakwabayeho mu muryango ategeka nihebe nkubitira ubuvira canke ibaraka canke ahandi turumva ko azogwa mu minwe y'abajejwe umutekano bakacamusahura na tumwe yari afise cyangwa ukongera ugashishikara kumererwa nabi gusumba nuko vyahora nuko rero bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi n'intara ya kivu y'amajepfo bariko baravuga ingene bakiriye ingingo yafashwe na komisiyo y'igihugu yijeje gutegura amatora muri kongo iyo komisiyo yavuze ku munsi wa mungu yuko impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi batazongera guhabwa impusha byoroshe kugira ngo baje gukora udutandukanye hanze y'ikambi iyo komisiyo yasiguye yuko ari mu ntumbero yo kubakingira umutekano wabo Ama amajwi yatorokanijwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo kandi yakenuye mu kanya ikiganiro kiraza kiba kirangiye ariko imbere yuko duhitana gahindukira ngene ndababwiye yuko isi yose iriko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira agati yahariwe agateka kazina muntu u Rwanda rwifatkanije n'isi mu guhimbaza uyo munsi uramutswa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yahakanye ibiregwa u Rwanda n'amashirahamwe atandukanye adakiranira ivyicaro vya politiki politike mpuzamakungu avuga yuko hariho abapfungwa bazira ivyiyumviro vyabo muri ico gihugu iyo nkuru turaza kuyigarukako makuru yacu yo hanyuma muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur na Joan yamfaje muhinga bw'ivyuma na Jediane nahazwe twari kumwe nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo aho bukera mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere yuko rero ngenda ngende ndabatumiye mu biganiro bitandukanye muri ivyo harimwo muri isanga muzakurikirana saa kumi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri aza kuba ari amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru avugwa ku isi ariko cane cane turaza kwibanda kuri Afurika mandanye kuryoherwa mukabona porogaramu z'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
Terre du mètre carré, ils nous portent l'œil, mais Dieu nous protège.